iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ubu ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro murisanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ibijumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo bijanye n'iterambere canke ibibazo vyerekeye ubuzima bwa misi yose uno munsi urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi fenadeb rwashikirije itangazo ruvuga ko amabi yo gufata abana b'abigeme ku nguvu vyabaye vyinshi muri iyi minsi urwo runani rusaba leta y'uburundi gukwiragiza ubuhinga karuhariwe bwo kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gipimo c'amaraso canke ibindi biva ku mubiri w'umuntu bita adn mu gifaransa ivyo babona ko bikenewe cane mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abana bakura batazi base canke abagabo bahakana abana hamwe no kumenya neza umuryango umuntu aturukamwo muri rusange sobanukirwa ubuhinga bwa adn ico bumaze mu kibano n'ico bwofasha mu butungane kaze mwese turabararitse muterere ibibazo n'ivyiyumviro mwese murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika ikiganiro muri sanga ni muri aka kanya muri kumwe na oriyani itanga ishaka kuri uno munsi wa kabiri mu itangazo urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi fenadeb rwashikirije ku bijyanye n'amabi yo gufata abana n'abigeme ku nguvu bavuga ko vyabaye ndanse muri iyi minsi ngo runani rusaba leta y'uburundi gukwiragiza ubuhinga karuhariwe bwo kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gupima amaraso canke ibindi biva ku mubiri w'umuntu ubuhinga bita adn mu gifaransa mu bitaro bitandukanye vya leta ivyo babona ko bikenewe cyane mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abana bakura batazi base abagabo bahakana abana hamwe no kumenya neza muri rusange umwana umuryango aturukamwo kubw'ubwo runani gukura umwana atazi umuryango akomokamwo biragira ingaruka mbi nyinshi ku mwana bigatuma akura afise umutima mubi rimwe na rimwe bikanatosekaza imigenderanire yawe na nyina wiwe fenadeb irashima, irashima kuko ko kuva muri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubuhinga bwa aden bwaje mu burundi buzanywe n'ibitaro by'abigenga kira hospital ariko bamenyesha ko ubwo buhinga buzimvye cyane bukaba bugurwa amadolari amajana ane ivyo rero bituma benshi bataronka ayo mafaranga bagahitamwo kureka abana bagakura batazi base enfant, un, enfant a pere inconnu mu gifaransa urwo runani rusaba kandi ko abacamanza boca boza barakoresha ubwo buryo ubwo buhinga mu kurondera ivyemezo bikwiye vyerekana se w'umwana twatumiye rero jacques nshimirimana umurongozi w'urwo runani fenadeb atubwire ido n'ido ry'akamaro kari mu gukoresha ico gipimo ca adn n'impamvu babona yuko ari leta ikwiye gufata iya mbere mu gufasha abanyagihugu gukoresha ubwo buhinga mushinga nahe jacques nshimirimana twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga
ndabaramukije cyane oriyane ndamukize nawe ariko baratwumviriza muraha murakomeye
yego turakomeye cyane
umushinga nawe nshimira imana icya mbere wasigurira abatwumva adn ni igiki ku batabizi
murakoze cyane kumbure baraza kumbabarira sinza gusigura neza ADN nk'ababinonosoye b'abaganga ariko ndaza kugerageza kuyisigura uko tuba tuyizi nk'uko mwabivuze mu ntangamarara y'ikiganiro ADN ni igipimo gikoreshwa mu gupima amamuko y'umuntu mu gupima ibyo twita eh, sinzi ingene babivuga mu kirundi ariko eh, ipima amamuko y'umuntu Mm.
Eh, iga- ni igipimo cyerekana iyo umuntu aba aturuka uwo umuntu aba yamuka ko cyane cyane kuri se eh, hamwe no ku- kuri nyina Mm.
w'umuntu Mhm. none mushinga ntahe mu bantu mwumva bamaze gukoresha icyo gipimo bifata ikiringo kingana gute kugira ngo bamenye neza yuko neza na neza uyu ni umwana w'uyu mugabo canke w'uyu mugore
Uh, ubundi abahinga basanzwe babikora bakoresha icyo gipimo adn baradusiguriye neza yuko uh, umuntu mu maraso yiwe cyangwa mu makoromozome icyo bita amakoromozome eh, ntashobora kuronka ingene ndabisigura neza mu kirundi Mm.
umuntu aba afisemwo eh, aba afisemwo ibiranga se n'ibiranga nyina donko ni ukuvuga igice kimwe kiba kirimo ibiranga nyina yamutwaye inda Mhm.
ikindi gice kikaba kirimwo se ni ukuvuga yateye inda nyina kugira ngo uwo muntu ashobore kuvuka rero iyo bapima bapima eh, bapima amaraso y'umugabo bakaraba yuko biba bihuje n'umwana Mm.
kandi icyo gipimo ni igipimo bavuga gushikisha yuko ari cyo cyonyine ku isi nzima kidashobora kwihenda mu byo kwerekana ah, isano riri hagati y'umwana na se Mm. Mm, nk'uko mwabivuze mu ntangamara twavuze ko ari igipimo kizimvye amajana ane y'amadolari kandi turumva ko no mu rwanda naho nyine ari ayo mafaranga amajana ane y'amadolari tutavugiye leta canke umuntu ashobora kwibaza ati leta ifise ibintu vyinshi muri iki gihe iriko ira- eh, iritaho harimwo kurwanya ubukene iterabwoba n'ibibazo vya politike n'ibindi vyinshi ibice vy'amafaranga mwosaba ko eh, kumbure nk'uko vyari vyanditswe mu- mu- mu gi- mu itangazo mwashikirije uno munsi yuko leta yofata iya mbere gufasha abanyagihugu mubona leta yofata nk'igice kingana gute
Eh, mu- murakoze cyane iyo iyo twebwe dusabye leta yacu kugira icyo ikoze kugira ngo ikwiragize ubuhinga bwa adn si twebwe duheza ngo tuyibwire uburyo igarukiriza koko yonyine irazi uburyo abarundi baba bafise eh, kandi irazi n'ico ico gikorwa coba kimaze cyane cyane mu byo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu mu byo kugabanya injyane ziri mu miryango zabaye ndanse ziva kubera eh, ku- kuri icyo kibazo cy'abantu bihakana abana babo eh, mu ntumbero yo kugabanya iki kibazo cy'abana bakura batazi batse hanyuma bagatakaza uburenganzira bumwe bumwe leta ibizi ibyo byose yuko ari ibibazo nkoramutima kandi nayo ibijejwe kubitorera umuti niyo rero igaheza ikabona iti eh, turavye ibi bibazo bihari uburemere bwavyo turabona yuko umunyagihugu eh, asanzwe turabona yuko umunyeshure kumbura aba yatatwazindwa eh, yatwaje ya- yatwaye inda yitewe n'umuyobozi w'ishuri cyangwa n'umwigisha wiwe Mhm.
ashobora kuronka uburyo bungana gutya igihe se ntaribyo bimusabye kuja kurigurisha ico gipimo ca ADN kuko se ntabikiheza ngo ije eh, kurihisha ikindi naco ni uko mu mategeko y'u Burundi amasentare niyo yemerewe gusaba ico gipimo bariko barondera ivyo bita amatreze de paternité Mm.
ibyemeza yuko uwo mugabo yitwariwe n'uwo mwigeme cyangwa n'uwo mukenyezi ari we by'ukuri se w'uwo mwana eh, bariko baramwagiriza Mm.
rero ubwo buryo bucabuza bugatangwa n'uwitwaye ese ntari butange Mm.
uwo yitwaye rero niwe twebwe tuba turi ko turavugira ngaha kuko abenshi n'abana b'abigeme baba batarasikana n'imyaka yo gushobora kugira icyo bakoze ngo baronke uburyo bwabo benshi n'abanyeshuri bo mu mashuri y'intango benshi n'aho baba bari mu mashuri yisumbuye ntaho baba barigeza benshi na- ni abana bagirana ibibazo n'imiryango yabo baca babirukana kubera ko batwaye eh, iyo banki hanyuma ntibanashobore no ku- no- no kwemerwa n'uwo yayibateye nka se w'umwana Mm.
uwo mukobwa aba ya- aba ya- aba- aba yibarutse Mhm.
urumva yuko atagirana ibibazo n'umuryango wiwe akagirana ibibazo n'uwo bagiranye izo ngorane akamwihakana rero iyo ageze kumwihakana uwo mwigema akaca asubira akabura uburyo bwo gushobora kuja kuriha ya teste adn kugira ngo ize imuruhure imukure ko uwo muruho w'ukwemeza cyangwa w'ukwiruka inyuma y'uwo mugabo amwemeza ko ari we bajyamanye nawe amwiyambura Uh, murumva yuko uwo mwigeme acabura epfo na ruguru Eh, benshi muri bo bakaca mbere bahitamo kuja muri za ngeso mbi eh, z'ubuhumbu z'ubumaraya kuko ata muntu n'umwe ata kintu na kimwe babona ari bushobore gukora cerekana neza ko uwo mwana ah, yabyaye afise se Mm. uwo twibutsa muri make mu bijyanye n'ubutungane ibijyanye no kwandikisha umwana ah, bi- bigenda gute umwana yandikishwa gute iyo agiye nko muri komine kugira ngo avuge ko afise se canke nyina bigenda gute muri make
Eh, murakoze cyane ubundi ubundi kwandikisha umwana ngaha iwacu mu mategeko y'iwacu umwana yandikishwa na se ariko twarateye intambwe kubera ko nk'abo bana bavuka muri ubwo buryo bakavuka ba se babihakanye kera abajejwe eta sivile baca begereza yuko umwana aza kwandikwa na se ukaca usanga se yamwihakanye uwo mwana akaca akura atanditswe ubwo rero hari intambwe twateye kuko abo bana barabemerera bakabandika mugabo bakaca bandikwa ko batagira ba- ko base batazwi urumva Mm.
base baba babafise mugabo ntibaba bazi muri uwo mwanya baba bagiye kwandikwa nabo rero mu gifaransa twita les enfants perenkoni arashobora gukura akaba inkumi cyangwa akaba umugabo agarinda yubaka kuri karangamuntu yiwe mu kibanza ca se handitse ko perenkoni ko se atazwi rero uyu munsi icyatumye dusohora iri tangazo ni ukugira ngo dusabe leta ishyiremwo ingufu mu bibazo byinshi biri kugerageza gutorera umuti n'icyo nacyo igishyiremwo ishyiremo ingufu turabe yuko ayo matesite adn ashobora gukorwa no mu bitaro bya leta atari iby'abigenga gusa kugira ngo tugabanye icyo gitigiri cy'abana bashobora gukura bakarinda bubaka n'ingo zabo ku makarangamuntu yabo handitse ko perenkoni Mm.
base baba bariho baba babazi n'abo base baba bazi yuko aba ari abana babo mugabo kubera ubugaba bw'abantu bamwe bamwe b'abagabo bakabihakana kubera ko ata kintu na kimwe kiba gihari cemeza neza yuko ari base b'abo bana umwana akurana intuntu mu mutima abaza ati data ni naka bashobora kuba banasa urabona umuntu kenshi iyo yibarutse umwana aratorana agashusho kaba ka nyina cyangwa akasi Mm.
ashobora gukura abona tujya muntu turasa no mu kibano bakabibona mugabo mu mategeko uwo mwana ntabe yemewe nk'umwana wa naka kubera ko atana kimwe cyigeze cemeza yuko ari we yamubyaye Mm. ariko kuri Rero ico murumva kibazo yuko nyine igihe iyo teste adn yoba Mm.
ikwiragijwe ikasika mu bice bitandukanye by'igihugu ico coba kimwe mu biza gutorera umuti Mm.
iki kibazo cy'abana bakora batazi base hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'igurirana ry'abantu Mhm.
eh, mu- mu- ku murindi udasanzwe Mm.
Kuko kuri ico nk'uko kibazo mubizi, nyine umuntu umwe w'umugabo Mhm.
ashobora kubyara n'abana cumi cyangwa mirongo itanu ahaciye hose mu mwanya muto cyane yego ariko igihe haba tuta- hariyo tutarinze teste ya ADN, Eh.
biroroha kumenya abantu baba bigenza nk'impene zo muci maze bakabafata bakabahana impene zo muci ariko akenshi mushinga nawe turate- turatuma urutoki ah, ku bagabo kuri ibi bibazo bijanye no kuba bat- ah, abana batazwi na ba se canke abo bagabo turaba- turatuma urutoki kenshi ku bagabo hari ikibazo c'abagore canke abigeme nabo nyine usanga bavyara abana bane batanu bose bakaba batandukanye ba se naho kumbure umuntu ashobora kuvuga ati ujya mwana asa n'ujya mugabo Ah, bo ntiboba nabo ari bo kibazo gikomeye mu miryango bi- gikwiye guhagurukirwa aho umwigeme umwe abo- canke umugore umwe aba afise abana bane batanu badasangiye se ugasanga bi- biragoranye kumenya canke uwo onye vyomufata amafaranga menshi kugira ngo aze aramenya se w- w'abo bana
Mu- murakoze cyane kandi ndanezerewe ko icyo kibazo ndakibajijwe n'umuntu w'umupfasoni nka- nka mwebwe Eh, iyo tuvuze umwigeme kuba umwigeme byonyine muri sosiyete nk'iyi y'iwacu kandi si ngaho iwacu gusa ni ku isi yose umwana w'umwigeme aba ari vulnerable aba ari vulnerable kubera uko kuntu nyine aba ari umwigeme ni ukuvuga nimba bagiye gukina n'abana b'abahungu barakina ingaruka mbi zikagaruka kuri wa wundi kubera ya etat de vulnerabilité aba arimo umwana w'umwigeme agiye gukomera amafi umuntu ati ndagowe ndaro nabuze aho ndara iyo ndaro uwo muntu arayimuha mugabo akarara abaye umukenyetsi wiwe si cyo kimwe no ku muhungu kuko Ariko- umuhungu ashobora gusaba indaro ashobora kumara n'ukwezi eh, ntihagire eh, byinshi bimubako nk'ibyo ashobora kuba ku mwana w'umwigeme rero iyo tuvuze aba bana b'abigeme cyangwa abakenyezi bashobora gutwara inda ku bagabo batandukanye twebwe mu mashyirahamwe ntiduhora twihutira kubakondana nk'uko umengo koba ari ukutifata neza koba ari ukutiha agaciro cyangwa kuta eh, ku- ku- kutihagararako ariko tubanza kuraba n'ibihe tuba turimo kuko iyo aba bose bi- batifata cyangwa ngo bihagarare ko mu mu ndwi imwe tworonka abana benshi cyane bavuka mugabo kuba hariho bamwe bishikira n'abandi bidashikira ni uko abo bishikira haba hariho ibihe baba barimo bidasanzwe ibyo bihe rero baba barimo bidasanzwe nibyo nagomba ko abatwumviriza batahura bashobora kuba bari mu bihe by'ingorane eh, zidasanzwe bashobora kuba bari mu bihe by'ubukene bashobora kuba bari mu bihe umuntu ahendwa n'uwo mu kijiji none nka bamwe bafatwa ku nguvu n'aba- n'abantu baba bitwa ko bihebeye imana agiye kwirega nka bamwe bafatwa ku nguvu n'umwigisha atatu umwigisha niwe ashobora kubahuka ibyo urumva uwo mwana muri icyo gihe ntitumufata yuko ari kigaba aba yaguye mu mutego kandi uwo mutego aguyemo akibagira bwa- eh, kwa ku ya- ya vulnerabilite yiwe hanyuma aguye muri uwo mutego amaze gutwara inda ko mubazi yuko gutwara inda ari ibintu biba byoroshe cyane amaze kuyitwara iyo nda ntayikorora yikoreye acafungwa amaze kuyitwara ategerezwa kubyara hanyuma amaze kwibaruka yibaruka umwana wa mbere umuryango ukamuta ukamuheba abasaza be bakamwiruka inyuma Eh, inshuti zikamufata nk'ikigaba muri sosiyete nta kibanza aba agifise nta jambo aba agifise kugira ashobore kubeshaho wa mwana ntamu- ntamupfireko usanga agiye gusubira gutwara iyindi ndigira kabiri bigenze gute Kandi kubera blessure Bigenda aba gute?
yaragize Bigenda na wa gute ngo aje muntu wa kuvyara?
mbere, Bigenda gute ngo- asubira kuri umwe wa mbere aja ku wundi agira kabiri none bigenda Ivyo gute bikabituma mushinga ntayo inyuma nshimira imana y'imyaka ine, bigenda abafise gute abana kugira ngo bane bafise base batandukanye Mm, bigenda gute none ko arinda aja ku- kuvyara uwundi w'umwana wa kabiri wa gatatu wa kane kubera izo ngorane aba arimwo z'ubukene
cyane rwose birashika bamwe mu mu mu mu matemonyaje tuba tumaze kwegeranya benshi cyane ari ibyo bishikira usanga bafite abana badasangiye base baba bashikiwe n'ingorane nka bene izo abandi nabo hariho abo bishikira kubera ukutamenya cyane cyane bataba bazi eh, bimwe by'amametode contraceptive Mhm.
eh, bataba bazi n'iyo babigirira u- ugasanga kubera kwi- kwijajara yaguye mu mu ngorane atari yiteze rega benshi muri abo babyara eh, objectif yabo ntiba ari iyo kubyara nabo nyine baravuga yuko baba baguye mu isanganya kandi iryo sanganya baba baguyemo Mm.
arinze atwara inda uwo mwana ategereza kumubyara kuko ni itegeko nta muntu ashobora gukorora inda ngaha mu burundi mu mategeko yacu Mhm.
gukorora inda ni icyaha Mm.
umuntu arahanwa rero baca batinya gufungwa izo nda bakazibyara si bose hariho abashobora kwinyegeza ba- ba- ba- bakabikora mugabo uwo uwo bwuzuraniye ko agafatwa arafungwa n'aho aba ari umwana icyo ni icyaha kitihanganirwa na gatoya Mm, murakoze cyane kino ari ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri kumwe na oriane itanga ishaka n'umunsi wa kabiri turiko turaganira ku buhinga bwa adn ubuhinga bwo kugerageza kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gipimo bita mu gifaransa adn aho ishirahamwe riharanira ineza ry'abana fenadeb urunani si ishirahamwe ni urunani rw'amashirahamwe aharanira ineza y'abana yashikirije itangazo n'umunsi rivuga ko amabi yo gufata abana b'abigeme ku nguvu byabaye byinshi muri iyi minsi bagasaba leta y'u Burundi gukwiragiza ubwo buhinga ah, kugira ngo abana ntibakure batazi base ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika nabo nyine tuje ku murongo tubakire tubahe ijambo duhere kuri kwizera mwiriwe neza kwizera yiriwe Mhm. ikibazo cyangwa icyiyumviro
ni nk'ikibazo twashaka ngo tubarize umutumire muri icyo kigo cyabo tuba gifasha cyane cyane nk'abigeme byashyitse nko muhiri wabo bagasaba bata barashoboye kubafata- kubafasha bakabakira hari ikigo baba bafite babashyiramo iyo iyo mukenyezi yashikiwe n'ikibazo ikihe cyo gu- cyo gutwara imbanyi Eh, bagaca- bigaca bishyira muri famiye bakamwirukana Mm.
hama ikindi nacyo kuriya kuntu bavuga ngo uku- uko kuntu yahita aravuga ngo kutamenya deni bavuga ko ata- ata muntu n'umwe atazi ikintu ahubwo kimwe gusa ahubwo by'icyo mbona ntibibabaye se niko nobisigura n'ahandi nta muntu umwe ata- adafite icyo atamenya kuko twese turafite ubwenge imana yaduhaye Mm. urakoze kwizera reka tubandanye ku murongo twakira uwundi jean marie jean marie uratwumva
ndabumva amahoro jean marie ikibazo cyangwa icyumviro
amahoro je nk'icya mbere na mbere notangura gushima Mm.
ndashima nki mu bisanzwe iryo ni nk'iterambere mu bisanzwe mu gihugu iyo hagiye tesite ya adn Mm.
kubera bituma yuko n'abo bantu baza barihakana abana bazoza baramenya yuko by'ukuri ari abana babo ndashimira cyane n'uwo jackie mwa uwo mutumire nkaba ndamushimira no kuri icyo cyiyumviro ciwe cy'uno munsi akaba ari cyo turiko turayagira hano ku radiyo yacu Mhm.
hamaje vurema ikintu cya mbere na mbere ndashimye rwose yuko ibyo bintu bizoba bizi no mu burundi Mm.
kandi bizogabanya n'icyaha mu bisanzwe icyo ni nk'icyaha kwihakana umwana Mhm.
hama cyari icyo kwari nko gushima urakoze cyane jean marie imishinga nayo nshimira imana sinzi neza ariko numva umenga kwizera yari umwigeme yabajije ati mu mashyirahamwe mukorana nayo murafise amwe mu mashyirahamwe yakira abakenyezi bakorewe amabi yo gu- yo ku- kugira imbanyi ba- batifuza icya kabiri naco yavuze ikintu gihambaye cerekeye cyane cyane niba ari umwigeme cerekeye uko ah, twari ko turavuga cerekeye abakenyezi ab- abigeme yavuze ati ni ukutamenya kwabo kwabo bigeme kuba bashobora kugwa muri izo nsanganya ntitwo Ah, yavuze ati "Nti- ntawovuga yuko atabwenge baba bafise Ah, mwogira icyo mumwishe
Eh, murakoze cyane nagira mbanza nshimire eh, aba bamaze kwakura Eh, kuri kwizera yabazize yuko ikigo cyacu nagira mbanza nkosore kuko senadede si ikigo Eh, ni ni urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe atandukanye asanzwe afasha mu mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana mu burundi rero muri ayo mashyirahamwe haba harimwo ayafise ibyo bigo n'ayandi aba akorera mu bindi bisata rero fenadede si ikigo ariko ibyo bigo birahari kandi eh, be- benshi barabiza bahora babyitura hari n'ibindi bigo biba bihari bitaba bisanzwe biri muri fenadebe ariko kandi dukorana kugira ngo dufashanye mu gukingira no mu gufasha umwana w'umwigeme wese aba yahuye n'ibibazo nka bene ibi Mm, kumbure mu Hanyuma- kiba- ikiganiro nicyahera Mhm.
turaza gushobora kumuha nimero zanyu abahamagare niba afise icyo kibazo cyangwa azi umuntu afise icyo kibazo kugira ngo mushobore kumwereka aho icyo kigo kiri Kom- Ego, komeza ego hanyuma eh, yavuze ku bijyanye na- na- no kutamenya kw'abana b'abigeme we yavuze yuko sinabyumvise neza sinabitaba ariko nibaza ko yavuze ngo ngo si ngo harimo ugutamenya gusamara ngo benshi Mm.
baba baba basamara Mm, ariko nagire ndamubwire kwizera Eh, nibyo hariho igice cy'ababikora kubera gusamara ariko kandi hariho n'abandi bishikira kubera ukutamenya aha nagire ndamuha akarorero k'ibyo twari tumaze iminsi turi ko turakorera ko cyane bimwe bijyanye n'abana ba- ba- badandazwa abana b'abigeme Eh, twaravuze cyane ku bya- ku by'abadandazwa hanze y'igihugu ariko n'indani mu gihugu hariho abo bishikira bakadandazwa mu buryo nka bene ubu kenshi rero mu bana batwara abo badandariza hagati mu gihugu cyangwa abo bashorashoza hagati mu gihugu baba ari abana bada- bataramenya na gatoyi ibijyanye n'imibiri yabo uvuga aba bana b'abigeme usanga bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu na cumi n'ine aba rero bakaca bagwa mu mutego w'aba bantu babashurashuza ababyeyi babo batarigera n'umunsi n'umwe babaganiriza ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo bene aba rero ntidushobora kuvuga ngo baba babiguyemo ibigirankana baba babizi ngo ni ugusamara baba babiguyemo kubera ukutamenya we washobora kuba yabonye akura akina n'umwana w'umuhungu bafite imyaka munani cyenda cumi ntamagabandanya aza gukina afite imyaka cumi n'ibiri ntamenye ko hari ibica bihinduka muri we rero ni ukuvuga aha harakenewe inyigisho nyinshi cyane mu gihugu zo kwigisha abana bageze muri ya myaka twita adoresanse Mhm.
ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo baba abana b'abahungu baba abana b'abigeme kugira ngo bamenye yuko iyo bakinnye Mhm.
bashobora gukina baga- bakazana uwundi muntu ku isi eh, kubera uko gukina kwabo kubera gukinisha imibiri yabo Mm.
ibyo rero hariho abana benshi bataba babizi eh, ari nabo twavuze ngaha yuko eh, ari igice kitari gito Mm.
hanyuma uwa kabiri yashimye kandi natwe turamushimiye Eh, yashimye cyane avuga yuko yari intango y'iterambere ariko kandi nkabumenyesha yuko ibi bya fesabm ntibije uno munsi mu burundi byashyitse mu gihugu kuva mu kwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Mhm.
aho hari inyuma inyuma y- yo kubisaba kenshi cyane biboneka yuko hari abantu bakwega amaguru mu kwemera yuko icyo gipimo kiza mu burundi kubera imvo zitandukanye kuko nk'uko yabivuze nawe nyine ati bizotuma bigabanya ubugeso ku bagabo nabo Mhm.
nibyo kuko umuntu w'umugabo bazaba bapimye bagasanga amaze kubyara abana nka cumi mu kibano Mhm.
bari bazi yuko ari abana atari abana biwe Mm.
W- wumva hari aho azoba agica wumva hari icyo azoba atambariye Mhm.
azomubona yuko ari umuntu w'umuhindiri reka tumwite gutyo nyine kuko nibyo azoba abereye Mhm.
hanyuma nawe yikebuke avuga ati abantu baramaze kumenya mugo ubu kubera ko baba bataramumenya aca muri iyi komine akabyara abana batanu agaca mu yindi akabyara cumi Mhm.
aho aciye hose akagenda arabyara kandi bakumva yuko ari ibisanzwe rimwe na rimwe ntanamenye yuko inyuma y'aho yaciye hasigaye abana murumva yuko ubwo buhinga bukwiragijwe bizotuma abantu b'abagabo nabo n'abantu b'abasore biyumvira bati nyabuna eh, reka nigenze neza kuko ndashobora kumaramara ibi bintu birashobora kunteza urubwa ejo canke hirya y'ejo Mm.
ariko ubu kubera ko baba bazi yuko ata na kimwe kiba gihari cyemeza yuko ari imigenderanire yigeze agiranira n'uwo mwana w'umwigeme Mhm.
aca yigenza uko yishakiye rero urumva eh, ndashyigikiye umu
Jean Marie.
ya telefone ntibuka izina Eh, Jean Marie.
ya- yavuze jean marie ya- ya- yavuze Mm.
Eh, iki ni kimwe mu bizotuma habaho guhinduka gukomeye cyane ku bantu b'abagabo no gufata ingingo ibereye mu kugabanya eh, kugira ingeso mbi zijyanye no gushorashuza abana b'abigeme Mhm. murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire na pascal pascal uratwumva
rero ndabumva Eh, mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro
rero nagomba kubaza uwo mutumirwa Mm.
murabona aravuze yuko ubwo buryo bwa adn bugomba gukwiragizwa hano mu gihugu Mm.
ubwo ntaho umugabo n'umugore babana hama bamaze kuzana ibintu byo kutumvikana ha- hakagira nk'icyo badahurizako bagaca baza kwitura ubwo buryo ukazoba usanga by'ukuri umwana umugabo yari azi ko ari uwiwe iwe ibyo bipimo byerekana agasanga asiguriwe Mm.
ibyo ibyo si mu mu buryo bumwe mu bintu bije gusambuza abarundi cyangwa ibintu bije gushyiraho ukutumvikana hagati yo mu muryango Mm.
cyangwa kimwe nacyo iyo tesi ya bn imaze kuba ubwo bigaragaye ko bagirije umwana atari uwiwe amategeko muri icyo gihe azotegekanya gutya Mm.
ibihano ibihano bivuga iki cyangwa amategeko avuga iki ku muntu azoba yarareze umwana nk'imyaka mirongo ibiri Mm.
ubwo bamupima bagaca basanga uwo mwana si uwiwe Mm.
leta irazanye ikindi kintu nk'igitega cyo kuzoshumbuza ibyo bintu uwo yoba yamuheresheje iyo myaka mirongo ibiri Mm.
kandi ntibyacika muri icyo gihe nk'uwo ariko aravuga ko byagiye Yobi- umuntu yokwifata gute mu gihe bamurenganyije bakamwandika ko uwo mwana atari bwiwe Mm. urakoze cyane byanashyirwa Yego.
birashyika mu bigo kenshi basanga nk'ubu mu mu gihugu cy'u burundi abantu bariga amakaminuza kwiga basanga yaramurihiye byose Mm.
ku buryo atakidozi gihari bo batekanye
Mm. ikibazo cyiza cyane pascal urakoze reka tubandanye ku murongo Yego, nawe.
twakire na ah, ha- hacimana hacimana uranyumva
ndakumanika cyane Ah, hacimana agabanya radiyo yawe gato amajwi ntatugaruke ko ikibazo cyangwa icyumviro
ubu muranyumva neza yego
akabazo ka mirinzizi Mm.
ibyo bikoresho bya adn bidoza mu burundi cyangwa bazabikorera hanze Mm, bimaze kandi imyaka cya kabiri Eh, bimaze imyaka ibiri biri mu burundi gusa ishyirahamwe riharanira eh, ineza y'abana riko rirasaba yuko byokwiragizwa mu gihugu yuko byo kubibaza bigashika mu ntara zose none no ku bagabo bizoba ko mbona ibyo ibyo bikoresho babikora ku bagore gusa abagabo ha- hari igihe usanga bariko bararenganwa murakoze Mm. urakoze hakimana ariko ikiba- iki iki gipimo gikoreshwa ku bagore n'abagabo bose kugira ngo bamenye yuko uwo mwana ari uwabo urakoze cyane reka tugaruke ku kibazo cya pascal umushinga nahe nshimirimana ikibazo cyiza cyane cya pascal cyerekeye bibiri kumbure bibiri cya mbere cyerekeye ingorane zoza iyo habaye kutumvikana mu miryango bitewe n'iyo ADN iba yabonetse ikerekana yuko umwana ah, atari uw'uwo mugabo cyangwa uw'uwo mugore uwo mugabo Ah, hama gifatanye n'icya kabiri ko yavuze ati umuntu yoshumbushwa ate kuri mwebwe iyo umwana yegetswe ku mugabo imyaka n'imyaka uwo mugabo akariha amafaranga n'amafaranga mwumva yuko ADN itobije eh, kubandanya nk'uko yabivuze kuzana ikibazo mu miryango
Ah, murakoze cyane Pa- pascal ndamushimiye kuri ibi bibazo yabajije kuko ni ibibazo benshi bakunda kwibaza ni ibibazo byibajijwe ko cyane imbere y'uko n'ubwo buhinga ah, bwemererwa kuza buzanwe n'abigenga nibyo si ubuhinga bworoshe eh, si ubuhinga bworoshe kubera ko buza ku gushyira ahabona ibyari bwinyegeje hanyuma buza kwerekana eh, bamwe bigira intama kandi basanzwe ari amabingira Eh, murumva yuko hari ibibazo bica bivuka ku basanzwe bari babifite mugabo babinyegeza adn rero si yo ibize gutera ibibazo mu miryango si yo iba ibizanye ahubwo ibize kwerekana ukuri ibize gukuraho urwikekwe none nibaza yuko nk'umuntu naho kumbure yatujyanye muri mu murongo ntari nifuza cyane yuko tu- twinjiramo ko twaba tuvuga ibya bene n'abana mugabo twinjiye mu by'ingo n'imiryango ariko eh, sinibaza yuko adn ari ibizanye ikibazo hagati y'umugabo n'umugore bari basanzwe eh, bikekana eh, bari basanzwe babana mugabo umuntu avuga ati ibyo byose hamwe noronka ingene ntohoza noronka igipimo kitabesha nkamenya by'ukuri yuko uyu mwana ari rwanda cyangwa atari rwanda hanyuma eh, abazanye ubwo buhinga kimwe mu zimwe mu ngorane bagize zikomeye twamye turaba eh, raporo ba- bari bamaze gushyira ahabona zimwe mu ngorane zikomeye cyane bagize ni uko mu mwanya muto cyane imbere yo kumenyesha ko ubwo buhinga bubonetse buva mu kw'icumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu haza abantu benshi cyane ku bwinshi basoboka batabivuganye n'abo bubakanye baje gupimisha amaraso y'abana na- na- na- n'abagabo bisigura yuko haba hasanzwe hari ibyo bibazo byo kwikekana umuntu akavuga ati sije mbonye ubwo buhinga buraje ariko kira noneho ubuhinga bukoreshwa n'abantu bazobereye babimenyereye bazi yuko ari ubuhinga bushobora gutera ibibazo mu kibano nicyo gituma kugira ngo bapime adn y'umuntu w'umugabo cyangwa umugore uko na bene birashika n'umwana wiwe cyangwa umwana aba ateye ikibazo bisaba yuko se na nyina uwo mugabo n'uwo mugore babana babanza kubyemeza bakabisinyira icyo bita acte de consentiment bakitegurira n'ibiva muri mu- mu- n'inyishu iva muri iyo test hanyuma baba bafite abahinga ah, bamwe ba- ba- ba- ba- ba- bumviriza cyangwa bafasha abantu ingene babyitwaramo igihe basanze uko umuntu yabivuga atari ko bimeze cyo kimwe na kurya ah, bahora babigira cyangwa basanzwe babigira iyo bariko ba- ba- bapima abantu bagendana umugera wa sida babanza kumwumvisha bakamuganiriza bakamubaza icyo yiteguriye gukora igihe azoba asanze akomeye cyangwa arwaye Mm.
iyo bumvise icyo yiteguriye gukora bavuze bati niyo wasanga uwo mwana atari uw'iwawe witeguriye kuca ukora iki bakumva yuko hashobora kuvamwo ibintu bi- bishobora gutosekaza imigenderanire mu rugo mu kibano iyo tese barareka kuyimugiri kandi ibyo si ngaha mu burundi gusa no mu bindi bihugu n'aho aja hanze barabanza bakamwumviriza hanyuma bakumva icyo agamije gukora n'igituma abishyizemo ingufu nyinshi cyane kugirisha iyo tese adeni ubundi buryo bubiri bagira iyo tese ni igihe ari ubutungane buba bubisabye uko ubutungane bubisabye bwandikira ibitaro hanyuma ibitaro akaba ari byo bigira iyo tese ku bantu barungitswe n'ubutungane ubutungane muri icyo gihe buba bukeneye icyo twita preve iyo preve rero iba ije gufasha ubutungane gufata ingingo ku rubanza rw'abantu babiri baba bariko baraburana bapfa paternite y'umwana bapfa eh, bapfa eh, uwo barise w'umwana rero muri icyo gihe hari ubutungane ibitaro biraheza bikarumbikira inyishu ubwo butungane nyine ubutungane bugaca bufata ingingo bwisunze ibyavuye muri iyo raporo yatanzwe n'abaganga murumva yuko eh, ico kibazo canke ayo makenga yuko bishobora gutera ingorane mu kibano canke mu miryango by'ukuri eh, nivyo birashobora gutera ikibazo ariko bikorwa n'abahinga uwo ari we wese ashobora kubikora isantere do sante iyo ari yo yose ishobora gukora iki gikorwa ni ubuhinga buzinze aha twarinze dusaba tuti leta nigerageze bikwiragire ahatandukanye ni kubera ko itabibona yuko bikenewe ariko no kubera ko nabyo bitwara uburyo ubukumbure bwinshi busaba yuko leta ibushyira muri dijeyanuweri hanyuma buka- bi- bi- bi- bi- bigakwira mu bitaro biba bitandukanye kugira ngo byegere abanyagihugu ba- ba- ba- ba- bari kure Mm, tukivuga kuri icyo kibazo cerekeye ubutungane muvuze muri make nta bundi bushobozi bufise ubwo butungane bwo kwemeza umwana ku muntu atadene imwemeza cyangwa yerekana neza ko ari se w'uwo mwana muri iki gihe
ndo ubu- ubutungane bushobora guca mu nzira nyinshi cyane kugira ngo butohoze yuko umugabo kanaka ari se w'umwana kanaka ariko ibyo tumaze kubona kandi twama dukurikirana ku munsi ku munsi bifata umwanya munini cyane bitwara uburyo bwinshi bigafata biga biga cyane cyane umwanya bifata umwanya munini cyane kugira ngo ubutungane buzoshobore kuronka ibyemezo by'ukuri ko umugabo kanaka ariwe yabyaye umwana kanaka kuko nk'ubu ndabaye nk'akararo kenshi mu byemezo mu- mu- mu- mu byemezo bakunda gushyira imbere uwuje kwitwara turi umugabo niwe ya- ya- yantwaje inda ari umunyeshuri na karoro ntanze bamubaza bati ni igiki cyemeza ko ari we yagutwaje iyo nda kenshi umwana w'umwigeme usanga ariko avuga ngo twaravuganye kuri telefone ngo yaranyandikiye mesaje ngo yanyandikiye ikete ngo twaratemberanye iminsi ibiri ibyo byose mu butungane biba ari ibyemezo bidafashe uko abantu batemberanye cyangwa batelefonana ntibisigura yuko ari waba yamutwaje inda ibyo rero bifata bituma ah, umwe yajya kwitwara asaba ati nyabona uyu muntu ndazi neza yuko ari we se w'uyu mwana bikaca bimudekuraja hagata hagera igihe akabiheba kuko urumva ubutungane ibwo buja kurondera ibyo byemezo busa buriya yaje kwitwara ati nutuzanire ibyemeza by'ukuri yuko uyu muntu ari we se w'uwo mwana wawe iyo rero abonye bigiye kumutwara uburyo bwinshi bigiye kumwamiza ku nzira ara- arigira inama akavuga ati ibi bintu ndabihebye na nyarigaho ubu aba azi yuko umwana ashobora kwandikwa muri eta sivire se atamwemera kugira ngo umwana ashobore kuronka uburenganzira ah, bu- bu- bu- bumwe bumwe nko kuja ku ishure nko kwivuza nko kubenefisiya y'amamezure eh, y'umukuru w'igihugu yo kuvuza abana ku buntu no kwigisha abana ku buntu umu- unyina arate bakavuga ati ndabivuyemo reka nje kumwandikisha yuko se atazi umwana niyakura azomwironderera ni ukuvuga uwo mubyeyi aba yiyorohereje arungitse ikibazo ku mwana kugira ngo abe ari we azokwironderera se igihe azoba akuze ariko n'igihe azoba akuze ntibi- ntibizomworohera kuronka ibyemezo ko uwo mugabo ari se wiwe hatabayeho ya teste adn ari naco gituma hari n'abantu b'abagabo baba bacikanye imyaka mirongo ine mirongo itanu yemera akagenda kwitwara mu butungane akavuga ati uriya mutama barambwiye yuko ari we data ndakeneye kumenya inkomoko yanjye ndakeneye kumenya iyomva kuko hajya identite ni ikintu gikomeye cyane ku muntu iyo agiye kwitwara rero bakamubwira ati genda mugirishe tesite adn nico kimenyetso nico cemezo cyonyine kiba gishoboka kwemeza yuko abo bantu babiri hari isano bafitaniye kenshi rero ubutungane bukaca buca urubanza bukemeza bati uyu muntu n'uyu mwana barafite icyo bapfana kubera twapimye amaraso yabo kuko amaraso ni ikintu kitabesha Mm, urakoze cyane reka tubandanye twakire abanywanyi b'iradijwi rya amerika kuri ibibazo bihambaye cyane byerekeye adn n- n'akamaro kabwo kayo k'iki gipimo cya adn eh, twakire prudon prudon uratwumva
ndabumva Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
byose hamwe Eh, icya mbere nagira mbaze nagira mbaze yuko iyi adn mu burundi boba ah, iki kigo bo- boba bagira bagira ko boba bagira ku buntu oya iragurwa amafaranga ni naco kimwe mu bibazo turiko turihweza uno munsi kuraba uko nk'uko ishyirahamwe Fina- runani finadebe ruriko rurasaba yuko leta yofasha muri ubwo buryo
Eh, twomenya igiciro cyazo Eh, mu bisanzwe n'amajana ane y'amadolari Y'amadolari.
Y'amanyamerika- y'amanyamerika yego Eh, n'amafaranga menshi menshi menshi numva bisa bigorana abantu rero yavuze yuko eh, telefone yawe iriko iragorana Mm, pardon Mm, pardon uradutunga telefone yawe iriko irajamwo induru nyinshi cane katubandanye Allo?
kum- Eh, uratwumva eh, ndabumva cyane subira ugerageze ariko harimwo induru mu telefone yawe subira ugerageze gato ikibazo cawe
Eh, yavuze yuko eh, abantu bashobora kuba ba- ngo mu minsi ya mbere babitavye ari abantu benshi cyane Mm, aravuga yuko haba hari nk'abantu batagomba kumenya ko abo byubakanye batamenya yuko boba bagiye gupimisha nk'abana babo Mm.
nagira mbaze iyi adn mu kuyigira nagira bayigira entre les couple ni ukuvuga hagati y'umupfasoni n'umusinya nawe n'umwana wabo mm.
zaraza nibaza ko tuba ibyo duhagije yego araza kongera asubira bisubiremwo eh, kumbura yongere ko n'akandi kuri ico kibazo cawe yari yagerageje kucishura Eh, uratutunga telefone yawe ntiriko iracamwo neza tubandanye twakire ndagije imana uratwumva
ego ndabumva cyane murakoze gutumira umutumire ariko arasigura alo yego turakumva ego mbere ibintu byama by'ingirakamaro urabona yuko ibihugu bya afurika byo bitaratera imbere mu bintu by'ubuvuzi byo biracari mu makorwa uburyo bwa adn cyane cyane ibihugu bya- byo muri erope tazi n'imene muri muri aziya bombi ubu bamaze kumenya akamaro ka ka- ka adn bo bumva icyo kiba- icyo kibazo kikiri ingorane kuko umushinga ntari kuvuga ati na guverinoma ntidufashe kugira ngo icyo gituma cya adn kumasha dorari amafaranga menshi cyane ku buryo umunyagihugu nyarucari muto muto ata- atoyoroha ibyo ntibibeshe n'amafaranga menshi rero icyo ni uko na guverinoma bashyiramo ukuboko gashyiramo ukuboko kugira ngo icyo gipimo umunyagihugu uwo ari we wese kuko hakivuga ati muri bije ya leta akagishyira nkabaza uwo mutumire ko urabona ngaha ari mu burundi hariho indwara nyinshi abantu batarashobora kugira kugira no gupima yuko iyo adn hamwe boronka nk'uburyo nkabaza nk'umutumire yuko ibyo bintu byoshobora korohera na burya umengo abasipesiyalisite b'abaganga mu mu burundi si kirenga kuko n'abarigiye sinziko n'aba- n'aba- n'aba- bamaze iminsi baraba eh, n'abagira bagenda kugira kugira sipesiyalizasiyo hanze sinzi ko baba baronse- baronse uruhusha nkabaza yuko ibyo bikoze ibyo byoroha nibwo ubwo buryo buboneka bwo ku ma adn yuko abo bantu b'inzobere bo- bo- bo- bogira bo- boshobora kubipima Mm.
hama rero nkabaza- nka- nkabwira nk'umutumire ego harakenewe mugabo bakabona igihugu nk'iki gito cy'uburundi yuko hari ibibazo byi- byi- byinshi bihangayitse igihugu cyane cyane urabona n'ibi bya politike nibwo ibirari by'abantu mu burundi babona nta muntu n'umwe ni abi- Eh, gera ku ntego ndagije imana telefone yawe nawe ntiriko irumvikana neza ushika ku Alo?
ntego Alo? Alo?
shikiriza ikibazo mu masegonda make kuko telefone nawe nyene iriko iragorana gato yego birashaka ku- kubwira yuko abantu bose babigize nka guverinoma cyangwa abantu bose babigize ku bintu by'irondoka rigenda amagara yuko barabaga abantu mu burundi yuko urabona ko abantu barivuga yuko uradutunga ndagije imana ntituriko turakumva uradutunga ntituriko turakumva nshinga nawe nshimira imana tugaruke kuri prudent prudent ikibazo ciwe yari yabazije ndumva mwari mwashobora kukivuga ko gato ariko mwokongera mukagitombora neza cerekeye niba umugabo n'umugore bakeneye kuba bari kuri ico eh, kuri- kuri ico kigo gi- gipima iyo adn kugira ngo baronke inyishu
murakoze cyane nari nabivuze ariko reka ndabisubiremo navuze neza uburyo bubiri abantu bashobora gupimisha iyi adn uburyo bwa mbere ni igihe haba hari umugabo n'umugore bubakanye bakaba basinye igipapuro kwa muganga bita acte de consentement bemeza yuko iyo byoba bivuyemwo babyakira kandi bemeza yuko babisabiye hamwe kuja gupimisha iyo adn iyo rero ico gipapuro kidasinye yo iyo acte de consentement itari sinye n'abo bantu babiri basanzwe babana kwa muganga iyi test ya ADN ntayo babagirira mu ntumbero y'ugukinga ingorane zishobora kwaduka mu ru- mu rugo ariko n'ubundi ingorane zizireka kwaduka kuko iyo abantu babiri bajyanye umwe akavuga ati ngo tugende tuje gupimisha ADN y'uwo mwana wacu umwe agasa n'ukwega ibirenge cyangwa agasa n'uwiteza utunyoni uwundi arabona ati ibyo byose hari ikintu uyu muntu yiyotsa hari ikintu atinya n'ubundi ibibazo birahari nicyo bituma navuze mu itesita ya adeni siyo iba ije gutera ibibazo mu miryango ibibazo biba byari bisanzwe bihari ahubwo yo iba ije kwerekana gushyira ku mugaragaro uwakoze amakosa hagati y'abo bantu babiri hanyuma ubundi buryo bugira kabiri ni igihe biba bisabwe na sentare sentare irabisaba kugira ngo irondere ibyemezo bikwiye by'uko umugabo kanaka ari se w'umwana kanaka igihe hari umuntu aba yarituye ubutungane ibyo biba bije mu ntumbero yo korohereza sentare kumenya ukuri hagati y'isano riri hagati y'uwo mwana n'uwo mugabo hanyuma ariko birasaba yuko birasaba yuko nishyuye ka pascal kandi gakomeye yabajije ati none nk'amategeko avuga iki igihe igihe umuntu aba asanze umwana atari uw'uwo mugabo kandi yaramureze imyaka myinshi cyane by'ukuri amategeko yaje iwacu kuri icyo aratomoye amategeko avuga yuko umwana afite se umugabo wa nyina ni ukuvuga naho boza kwipimisha bagasanga uwo mwana ku w'uwo mugabo wa nyina wiwe yabyawe n'umubanyi hirya gatoya uwo mubanyi ntacu aza kuvuga ngo mpereze umwana wanjye kuko uwo mwana aba afite se mu mategeko se wiwe aba ari umugabo wa nyina wiwe uvuga uwo yamutunze ariko se wiwe biyorojikuma se w'amaraso aba ari uwo icyo gipimo cyerekanye yuko ari se hanyuma hakimana yari yabajije ati mbega abagore bobo ntibabapima yego cyane barabapima kandi hariho ibintu bitamenyerewe cyane ngaho iwacu mu burundi ariko tumaze kuronka amaka atari make kandi atari menshi cyane aho abantu b'abakenyezi bihakana abana babo umukenyezi akihakana ngo uyu mwana asize namubyaye umwana arajya muri sentare akitwara arondera na materinite arondera ko nyina amwemera yuko ari nyina wiwe muri icyo gihe iyo rero habutse ibyemezo y'uko uwo mwana yabyawe n'uwo mukenyezi barapima adn y'abo bantu babiri kuko nabivuze umwana muri bimwe bita rekoromozome ibice mirongo itanu ku ijana niko abahinga babivuga sida umuhinga muri ibyo bya adn iyo bapimye rekoromozome cyangwa ibigize umuntu ibituma umuntu avuga uko avuga avuka se uko asa urabona ko ari bituma hari abavuka birabura abandi bakavuka bari inzobe abandi bakavuka ari bagufi barebare bijya byose ni ibi biva kuri ibi twita amakoromozome rero muri koromozome imwe imwe yose haba harimo igice cy'ibyavuye ku mugabo n'ikindi gice cy'ibyavuye ku mukenyezi ni ukuvuga baba bashyize hamwe iyo rero bapimye adn umwana aba afite kombinezo y'ibyavuye kwa se na nyina bamupimye basangamwo amaraso yo kwa nyina bagasangamo n'amaraso ya sedonko y'uwo mugabo aba yatwaje inda nyina rero murumva yuko n'abakenyezi hari aho bishyika bakabapima bagomba kumenya yuko by'ukuri uwo mwana ari uwiwe birashobora no gushyika umuntu w'umukenyezi mu bitaro akiba umwana kumbure ku mvo zitandukanye akiba umwana akavuga ati uwo mwana ni uw'iwanjye cyangwa mu kibano umwana akamwiba naho nyine baritura ubutungane bakagenda bagapima amaraso y'aba bantu bakaraba yuko hari isano bafitaniye kuko nabivuze amaraso ntiyihenda amaraso ntiyihenda si cyo kimwe na bimwe byo gusaba ngo zana urupapuro rw'aho wabyariye uwo mwana ashobora kujya kurukoresha akariha amahera bakarukora bashobora kumubaza bati tubwire uwo mwabyaranye uwo mwana ashobora kubesha murazi yuko abantu ari abahinga mu kubesha ariko iyo bagize igipimo nk'iki bapima amaraso y'uwo mwana bagapima n'amaraso ya nyina bakabona bati uyu mwana yabyawe n'uyu mukenyezi bagapima amaraso y'umwana na se bakabona bati uyu mwana by'ukuri yabyawe na se kandi abahora bafata ingendo za kure bakabagirira bijya bipimo bya deni bahora babibona naho rimwe na rimwe ku mvo zo kwirinda gutotegaza imigenderanire iri hagati y'abubakanye abagira ibyo bipimo batabwira abubakanye ibyo babonye ariko bo barabibona bakabona ati umuntu nimba yari afite abana batanu afatanye urugendo batatu n'abiwe abandi babiri ntacyo basanga ntacyo bahuriyeko
ni nacyo gituma kumbure sentare ari cyo iha agaciro cyane kurusha ibindi bintu byinshi mu ku- mu kwemeza umwana ku muntu reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi twakire ndayizeye ndayizeye uratwumva
ndabumva cyane ndabaramukije Mm, turakuramukije nawe ndayizeye eh, ndabaramukije n'umutumire Mhm.
Ah, jewe ahanini mfise nk'intererano n'akabazo gatoyi Mm.
Ah, ndashimye kuri ako kigoro ah, iryo shirika eh, rya- ryagerageje kugeza ko rya dna ryo gupima bagashobora kumenya se w'umwana cyangwa nyina w'umwana Mm, ibitaro Ari- byitwa kira mu burundi i bujumbura Ehe, i bujumbura Mhm.
aha aha rero ndabishima cyane rwose uko ni intambwe igeze kure ku gihugu cy'u Burundi hanyuma rero nkaca mbandanya ndamubaza mbe none ko bishikiye i bujumbura kandi ahanini mu bantu bakunze guhohoterwa ku bijyanye n'abana baba babyawe n'abagabo bamwe bamwe bagaca babihakana ari hagati mu gihugu cyo hagati mu gihugu hari icyo baba bariko barakora kugira ngo ibyo bipimo bya dna babikwiragize no mu ntara zose kuko nk'ubu nk'akarorero nk'uri hagati mu gihugu nk'igitega kuzoshika i- i bujumbura gukurikirana icyo gipimo bitwara uburyo bwinshi kandi buremereye hanyuma numvise yuko umenga ngo bace amafaranga angana n- n- n'amadolari amajana ane Mm.
ayo mafaranga jewe ndiko ndiyumvira nka jewe harimo nk'imiliyoni hafi zitandatu indwi z'amarundi ayo mafaranga Ni- none ubwo buryo ni nk'umuriyoni umwe umunyagihugu, ni nk'umuriyoni umwe eh, i- nk'umu- nk'umu- nk'umunyagihugu asanzwe ayo mafaranga azova he Eh, none bo baba bariko barakora iki kugira ngo babe bofasha kuko nka jewe ahomba je ndi mu gihugu co hanze muri ayo wa leta zunze ubumwe za amerika mwene ivyo bipimo vya dna babi- babikoresha kuri gusa nta mafaranga batanga atangwa n'ibitaro agatangwa na- n'ubucamanza buba bwabitumyeko rero ikindi ca nyuma rero cari ikibazo ku bijanye n'ibihano byofatirwa kw'abo bantu baba barabihakanye muga mu nyuma bakamenyekana ko ari bo babavyaye hari hakenewe i- i- ibihano ruhesha kugira ngo n'abandi baba bafise izo ngeso zihagarare kuko nk'ukwege ku mwana ku mu- ku mupfasoni cyangwa ku mwigeme agacapfa wenyene a- yangarana n'umwana kandi hari hose we yomufashije nagomba numve ico bakora bitegura ko kuri ico murakoze mugira umutaga mwiza murakoze cyane ndayizeye mushinga nawe nshimira imana tugarutse gato hari ikibazo cya ndagije imana nacyo nyine gisa n'iki cya ndayizeye cyerekeye gukwiragiza ubu buhinga hagati mu gihugu n'ahandi yabajije ndagije imana ati niba hari abahinga baba bakwiye kugira ngo ubwo buhinga bukwiragizwe mu gihugu hose ah, muri iki gihe
I- iki kibazo cya ndagijimana eh, avuga ku by'abahinga bakoresha ubuhinga bwa dn twebwe twebwe mu mashyirahamwe si twe tubikora si twe turondera abo bahinga si twe eh, kumbure tuja ku- kumenya ngo ibitaro byojamwo n'ibi canke biriya Ni- ni- tuba turi nk'abahanuzi ba leta y'u Burundi turabisaba hanyuma bamaze kubona yuko by'ukuri bikenewe aha iyo turi ko turaganira cyangwa dutora aya matangazo tuba turi ko tugerageza kwerekana neza yuko icyo kintu gikenewe ku neza y'abarundi benshi cyane bamaze kubona yuko bikenewe baca basigara baraba yuko bishoboka rero mu kuraba ko bishoboka naha baraba bati mbega abahinga turabafise bakwiye bashobora gukoresha ubwo buhinga mbega turafite uburyo bukwiye bwo gushobora gushyiraho ubwo buhinga mu bitaro nka bibiri cyangwa bitatu mbega turafite ubushobozi bwo gushobora gutuma ubu buhinga butangwa ku buntu cyangwa tukarihisha amahera make ibyo byose bamaze kubyiga n'iki kibazo cy'abashobora gukoresha ubwo buhinga kiba kirimo batabafise ngaha mu burundi bara- barungika bakaja kubyiga Ba- ba- badasanzwe ba- babimenyereye bakarondera n'abanyamahanga bakaza kubikoresha ko ngaha mu burundi hari abanyamahanga benshi bafite ibyo bakora ah, mu bisata bitandukanye by'amagara y'abantu kubera ko kumbura ibyo baba bariko barakora ati abarundi benshi cyane baba baravyiga ngo babiminuzemwo babimenye rero urumva yuko icyo ari ikibazo kica gisigara kiri mu minwe ya leta y'u Burundi kugira ngo irabe yuko abahinga bashobora gukoresha ubwo buhinga bakwiye canke bahari hanyuma eh, ndashimiye cyane ndayizeye kuri iyi ntererano atanze Eh, yabajije ati mbega hagati mu gihugu ubwo buhinga buzoshikayo ryari hanagira ndamubwire yuko eh, urwo rurimi akoresheje ariko natwe turiko turakoresha ahubwo turiko dutabaza tuti nyabuna abagira ingorane nyinshi cyane n'abari hagati mu gihugu gusumba abari mu bisagara bobo kumbure bashobora no kwiyungunganya canke inshuti zigaterera bakarihaya amahera eh, angana hafi umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kugira ngo iyi teste ibe mugabo hariho abanyagihugu ba nyarucari bamwe bari hariya kure ari nabo bakunda guhohoterwa cyane ari nabo bakunda gushikirwa n'ibi byo gushurashurwa ku nguvu ari nabo banabikeneye binashobotse bakaronka ubuhinga ku buntu nk'uko yabivuze yuko muri leta zunze ubumwe za amerika no mu bindi bihugu bya buraya hafi nka byose adn cyangwa dinayi nk'uko yabivuze mu congereza bisanzwe itangwa ku buntu nibyo natwe turiko turaharanira nibyo turiko turasaba kandi igihe bizoba bishitse tuzobigamburuka tubishime cyane hanyuma yabagize ati mbega ibihano bitegekanijwe ku muntu aba yabanje kwihakana umwana hanyuma bikamenyekana yuko ari uwe wiwe iki ni ikibazo cyiza cyane ni ikibazo cyiza kubera ko ubu buhinga ni bushasha ngaha mu burundi kare umuntu ahora yemera umwana wiwe ku gushaka kwiwe ariko ubu buhinga burinze bukoreshwa ni ukuvuga buba bukoreshejwe ku bigaba ikigaba rero cyarinze kirahira imbere ya sentare yuko ataho kizinanye n'uwo mwana ataho bigeze bahurira ataco bapfana ubuhinga bukaza kwemeza ico kigaba ko ari we se w'uwo mwana muri ico gihe natwe twifatanya na ndayizeye tuca dusaba ubutungane ko buca buhana bugahasa cyane uwo muntu aba yabanje kwihakana umwana kuko aba yamenze aba yihakanye amaraso yiwe ubugira kabiri aba yateranije mu kibano ubugira gatatu ntaca aba acambariye kubera ko uh, ubundi biroroshe iyo umuntu avuze ati narihenze byarashitse eh, sinaca mu nzira nziza byarashitse ndihenda byarashitse ngwa mu ngorane ngwa mu caha ndasabye imbabazi ababanyi muga muri uko gusaba imbabazi akabanza kwemera ibyavuye muri uko kwihenda kw'iyo muri icyo cyaha urumva igihe abanze kurahira uwagambiye akavuga ati ntaho tuzinanye n'uwo mwana sigwanje aba yakomerekeje uwo mwana aba yakomerekeje sosiyete yose aba yamenye aho tusa dusaba yuko sentare ica imuha ibihano bingana n'ibyo byose n'ibyo byaha bikwegana n'icyo cyitwa icyaha cyo kwihakana umwana wiwe bisigura yuko kitaba gisigaye ari icyaha kimwe ahubwo ruba rukurikirana n'ibindi byaha byinshi hejuru yo kubyara umwana akamwihakana aba yateje umudugararo mu kibano aba yasambuje ingo aba yateje ingorane umwana w'umwigeme w'umunyeshuri agahagarika amashuri yiwe aba yatumye umwana akurana igikomere ku mutima atari gukurana yamwemera hakiri kare ibyo byoba naho nyine ibihano nabyo nyine mwobisabira kuri abo bigeme canke abo bakenyezi begeka umuntu ku wundi mugabo
cyane rwose rega nico ubutungane buba bujejwe kuko ubutungane ha- hariho umuntu ashobora kuza akegeka umwana ku wundi mugabo kumbure kubera ko avuga ati urabona ibi bihe turimo by'ubukene umuntu akavuga ati ibyo byose uyu mwana ninamwegeka kuri uyu muntu atako yifashe ntaco nzohatora mugabo ninamwegeka kuri naka yoba ahagaze neza ejo canke hirya y'ejo umwana a- azotorana mu bandi bana abe konsere nk'umwana co kimwe n'abandi bana uriya mugabo aba yarabyaye akabigira ari umugambi yapanze wenyene azi yuko atakuri kurimo aho muri ico gihe nico gikorwa ca sentare imaze kugira ayo matohoza igasaba ibi bipimo sentare iraheze igaca urubanza ikavuga iti "Eh, turemeje yuko uwo mwana atacapfa apfana n'uyu mugabo aho muri ico gihe barafatira ibihano nabo byo bikomeye uwo mukenyezi aba yagombye kwegeka intebe ishushe uwo mugabo kuko murakoze nk'uko nabivuze ku Yego.
bagabo no ku mukenyezi nico kimwe nawe nyine aba yadurumbanije mu kibano aba yakuye agasambara umuntu aba yamu- yamukuye ko iteka agiye urakoze Ibyo cyane rwose byose ntago mushinga ari- ntahe urakoze cyane rwose mushinga ntahe nshimira imana akanya katubanye gake ariko wadufashije ibitari bike cyane ku kuri uno munsi turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe na oriyani itanga ishaka mu kiganiro muri isanga ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika